tubashimire ko mubandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika kuri mikro hano muri studio ya gatanu muri kumwe na joy diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye kuri uno mugoroba ingingo nkuru nkuru ziyagize perezida w'uburundi yongera imishahara abagize inzego z'umutekano no kwivuna bansi nabonye inyamiramabi yahembwa ibihumbi bitanu ndamubaza nti wewe byagenze gute ati nafashe keredi kugira ngo bakakaze umuhira igihugu nacyo mukorera cyabibutse
uyu ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye abongewe agashahara barashima abatongejwe bari n'ico basaba ku ruhande rwabo ego leta dusaba yuko n'abandi bakozi yobongera ibiciro vyabaye ndansi kwego twosaba umukuru w'igihugu nyakubahwa se w'abarundi abantu bose abakozi ba leta boshikirwa
ikiringo co gutanga amakarata y'amatora mu burasirazuba bwa kongo caheze uno musi impande ziriko zirarwana muri sudani zemeye kongereza agahengwe ko guhagarika intambara ayandi masaha mirongo irindwi n'abiri muri kamerune naho abakozi ibihumbi amagana bakoze urugendo basaba iyongerwa ry'imishahara uno munsi ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi haba abikorera utwabo canke abakorera abandi amakuru yacu reka tuyahere muri sudani impande ziriko zirarwana muri sudani zagondojwe ziremera kamo zatewe n'amakungu ko kongereza agahengwe ko guhagarika intambara mu yandi masaha mirongo irindwi n'abiri ni kuvuga iminsi itatu ibindi kuri no nkuru reka tubaze mugenzi wacu fidel niyongabo
kumvikana guhagarika intambara kwari kuhasanzwe ariko nticyabujije ko abariko baragwana batavyubahiriza aka kandi gahengwe gategekanijwe kugira hatanga umuhora abantu bacamwo kandi n'abasivile bashobore guhabwa imfashanyo ariko intambara zarabandanije uruhande rumwe rwagiriza urundi kuba rutavyubahiriza umuyobozi nshingwabikorwa w'ishirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa pam cindy mccain yavuze kuri wa mbere ko ico gisata ca onu gikuyeho ingingo yo guhagarika ibikorwa cari cafashe igihe abakozi batatu ba pam bicwa ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa kane yavuze ko amaleta ya gedaref gezira kasara na white nile ariyo vyitezwe ko agiye gutangirwamwo imfashanyo ku banyagihugu bazikeneye abantu barenga miliyoni cumi na zitanu bari basanzwe mu bihe vy'inzara muri sudani imbere y'uko iyi ntambara itangura yavuze kandi ko yiteze ko ibi biharuro vyiyongera mu gihe intambara zibandanya leta y'ubwongereza yatangaje kuri w'imana ko yongereje iminsi kugira indege yayo ibandanye ikura abanyagihugu muri sudani indege ya nyuma y'ubwongereza yavuye ku kibuga c'indege ci wadi seidna ku munsi wa gatandatu intambara hagati y'igisirikare ca sudani n'abiyongoye kuri leta yatanguye ku itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi kwa kane abantu ibihumbi n'ibihumbi baravuye mu gihugu kubera intambara zabandanije kwiyongera abandi amajana n'amajana barishwe abandi ibihumbi barakomereka kuva izo ntambara zitangura
Fidela Niyongabo urakenuye tukiri ku vy'intambara muri Sudani mu gihe ibihugu bisa nk'ivyahagaritse gutahukana abanyagihugu bavyo bivana muri ico gihugu ONU isa igabisha kuco yita makuba yugarije ikiremwa muntu ngenzi wacu ejo ni Mukankusi adufitiye ibindi kuri no nkuru abantu amagana menshi barishwe abandi ibihumbi byinshi barakomereka mu minsi cumi n'itandatu y'imirwano yadutse hagati y'ingabo za sudani n'umutwe witwara gisirikari rapid support forces ku itariki ya cumi n'eshanu y'ukwezi gushize kwa kane ibihugu byakuye abaturage babyo muri sudani muri iki cyumweru gishize bamwe bakoresheje indege abandi babacisha mu nyanja no mu nzira z'ubutaka cyakora ibihugu byinshi byatangaje ko byahagaritse ibyo bikorwa ibihumbi by'abanyasudani bataye ingo zabo bamwe bahungiye ahitwa atibara mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa karitumu mu gihe bagerageza gushakisha uburyo bakwambuka imipaka bajya mu misiri cyangwa muri cadi abantu byibura magana atanu makumyabiri n'umunani barishwe abandi hafi ibihumbi bine na magana atandatu barakomeretse nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima onu yatangaje imibare nk'iyo y'abapfuye ariko hitekereza ko umubare nyawo ushobora kuba uri hejuru kurushaho nta kintu gifatika cyari cyagerwaho mu gukemura ibibazo by'ubushyamirane muri sudani byateje amakuba ikiremwamuntu bikangiza umurwa mukuru karitumu impande zombi zemeranijwe ejo ku cyumweru kongera igihe cy'ihagarikwa ry'imirwano ho amasaha mirongo irindwi n'abiri kandi onu yabwiye ibiro ntaramakuru reuters dukesha iyi nkuru ko bagomba kugirana ibiganiro byerekeye agahenge mu gihugu cya arabiya sawudite ariko ibitero by'indege n'ibisasu byumvikanye uyu munsi ku wa mbere mu gihe karitumu n'indi mijyi yegereye umurwa mukuru yari itwikiriwe n'ibyotsi
ijwi ry'amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye kandi tuyabandaniriza ku mugabane wa afurika abajeje umutekano muri etiyopiya baraye bataye muri yompi abantu mirongo ine n'indwi bagirizwa kugandagura umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu germa yecitila yagandaguwe mu ndwi iheze akaba yagirizwa umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mugenzi wacu fide niyongabo nivyagarutse kutubwira girma yashitira ayoboye umugambwe mu ntara ya amhara yishwe hamwe n'abandi bane mu gitero cabaye ku munsi wa kane w'indwi irangiye abo bantu mirongo ine n'indwi bahagaritswe bikekwa ko arabagira iterabwoba bafatanywe ibigwanisho amabombe n'ibikoresho vyo guhanahana amakuru nk'uko bitangazwa n'inteko zijejwe umutekano abo bantu bikekwa barakoranye mu gihugu no mu bihugu vyo mu mahanga mu mugambi wo kwigarurira leta yo mu ntara ya amhara mu ntumbero yo gutembagaza leta ku rwego rw'igihugu bashaka gushika kuri uwo mugambi mu kugandagura abategetsi bakomakomeye bo mu bwoko bw'aba amhara itangazo ry'inteko zijejwe umutekano ryamenyesheje ko igandagurwa rya girma ryakozwe n'abo bantu rivuga ko ari intagondwa girma umunywanyi w'umugwi nshingwabikorwa w'umugambwe uri ku butegetsi muri etiyopiya prospere repari yaratotejwe n'intagondwa zabo mu bwoko bw'abamhara ku mbuga ngurukanabumenyi bavuze ko ari umuhemu kandi yegeye cyane umushikiranganji wa mbere abi ahmed amakuru ya leta yo mu ntara ya amahara yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye imodoka zari zitwaye girma abajejwe kumukingira na bamwe mu muryango wiwe ku munsi wa kane w'indwi irangiye yariko ateragana igisagara ca debre birhan kiri hafi y'ibirometero ijana mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa etiyopiya adis abeba
fidela niyongabo urakoze iyo nkuru abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora kongera kuyisanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com uno munsi mu bihugu bitandukanye hahimbajwe umunsi w'abakozi n'akazi muri kamerune abakozi ibihumbi amagana bakoze urugendo basaba iyongerwa ry'imishahara mu gihe ibiciro vya esanse vyaduze biturutse ku ntambara y'uburusiya na ukraine iyindi nkuru ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu ejo ni mukankusi muri urwo rugendo abakozi bo muri kameruni baririmbaga mu rurimi rw'igifaransa bavuga ko bakwiye imishahara myiza ni indirimbo bavugagamo ko kameruni irimo gutera imbere mu mibereho myiza no mu bukungu kubera imbaraga z'abakozi ariko kugeza ubu bagihembwa nabi abo bakozi bavuga ko kuva uburusiya buvogereye ukraine mu mezi cumi n'atanu ashize ingo nyinshi zishonje kubera ibiciro by'ibintu byatumizwaga muri ibyo bihugu bibiri nk'ingano ibigori n'ifumbire byazamutse kuri mirongo ine ku ijana igiciro cya lisansi nacyo cyazamutse ibirenga cumi na gatanu ku ijana guverinoma ya kameruni yongereye abakozi umushahara kuri gatanu ku ijana mu kwezi kwa kabiri ariko abakozi bavuga ko ibiciro byazamutse cyane ku buryo bidahura n'iyongerwa ry'umushahara guverinoma ya kameruni ivuga ko abakozi barenga ibihumbi mirongo itatu bakoze urugendo iyawunde uyu munsi ku wa mbere kandi ko ibihumbi amagana bakoze ingendo nk'izo mu yindi mijyi no mu midugudu minisitiri w'umurimo gregoire owona yavuze ko ibibazo by'imari ku isi bituma leta n'abashoramari bigenga batabasha kubonera abakozi bose ibyo bakeneye
barakoze bagenzi bacu ejo ni mukankusi na fidele niyo ngabo ku makuru agezeho hirya n'ino baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni vowa radiyo yacu tumire amategato hama duce tuja mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabaha ikaze ndanabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi umukuru w'igihugu c'u burundi evariste ndayishimiye aherutse kongera imishahara abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi perezida ndayishimiye ahamagarira izo nzego zitandukanye kwijukira imigambi irimwo ukworora no kurima kugira ngo biziganirize ni mu gihe umunsi w'abakozi n'akazi wahimbaje mu burundi abakozi ba leta n'abikorera utwabo bahanganye n'ibibazo bitandukanye birimwo ivy'ubuzima buzimvye cane ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu eloge wirika neza mu bindi bihugu bitari bike byo ku isi mu Burundi kuri uyu wa mbere ku wa gatanu hibukwa munsi w'abakozi n'akazi ryari konji ibirori vyabereye muri buri komine mu ntara zose kwa 18 nyamukuru vyakorewe mu ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu umukuru w'igihugu niwe yari umushitsi w'iteka muri make yibukije ko abarundi bose batarwanije ubunebwe na bakaboko basahura bike biba vyabonetse ataterambere rishoboka mu gihugu imbere y'uko umunsi ushika perezida ndayishimiye hari umurwi w'abakozi ba leta yari yabwiye agakuru keza n'abasirikare n'abapolisi mu mpera z'indwi yariko yugurura umwaka w'ishu w'ishure w'intwazangabo mu gipolisi mu rwindwi yatangaje ko yongeye umushahara abasirikare n'abapolisi aha yari mu mitakataka mu ntara ya bubanza mu burengero ahari ikigo c'intwazangabo mu gipolisi mutangure utugambi tw'iterambere mu miryango iwanyu mu minsi yose ndabibabwiye mwavuga ngo ntibikunda ko dufata kredi kandi nivyo nabonye inyamiramabi yahembwa ibihumbi bitanu ndamubaza nti wewe vyagenze gute ati nafashe kredi kugira ngo akazi umuhira igihugu nacyo mukorera cyabibutse iminsi yose iyo urose inyungu vyaza iyo nyungu nicyo cyo ndababwira mucungere umutekano cyane abenegihugu batunge bace bashora hanyuma haboneke amakori amakori aduze ikigega ikigega nacyo kiramire abarundi bose n'abakozi b'igihugu badahaze nta rugero perezida ndayishimiye yavuze umushahara wadugijwe ko ariko bamaze guca ku makonti baba abasirikare n'abapolisi bato bato ibisongerezi n'intwazangabo babwijwe ijya amerika ko atanu umwe umushahara utiyongereye inshuro imwe mbere hari n'abasanze bongewe inshuro irenga imwe gusa ijwi rya amerika nta bimenyetso by'ukuri yabonye kugira ngo twemeze urugero iyo mishahara yongejwe ko abaganiriye n'ijwi rya amerika ariko batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana kubera batemerewe kuvugira mu itangazamakuru akamwemwe karabasya ariko ku rundi ruhande abandi bakozi bo mu bisata bitandukanye bashegeshwe n'ubuzima buzimvye umunsi basanzemwo inzara nyene ibiciro vyaduze urumva twebwe ubuye emwe ni ingorane n'ukuri yego leta dusaba yuko n'abandi bakozi yo- yobongera bo ndawuhimbaza gusa ariko ndiko ndawuhimbariza mu bukene tumerewe nabi ibi- ibiciro vyabaye ndanse twebwe twosaba umukuru w'igihugu nyakubahwa se w'abarundi kugira akorora ibiciro vrema ku bintu vy'ibifungurwa kubera turabangamiwe abantu bose abakozi ba leta boshikirwa Bonfils Niyongere umenyesha makuru Murundi akorera cyane ku bibazo vy'inzego z'umutekano avuga ko kuva Burundi bwitwa izina ata mukuru w'igihugu yari bwongera abasirikare n'abapolisi canke abajandarume kuri urwo rugero abandi bategetsi bagiye batwara uburundi kuva igisirikare n'ico gipolisi canke ikijandarume gishingwa hatari bwigere haba abategetsi babongera amafaranga ku rwego ba- bongeyeko muri kino gihe dufatiye ku gitigiri c'amafaranga n'ubushobozi bw'ivyo ashobora kugura ni amafaranga yabahaye eh, mu gihe bari bakenye cane mu gihe barangwa n'imyidogo ahejeje kwiha ijambo imbere y'abapolisi imbere y'abasirikare vyerekana ko ashatse ko bamukunda kurusha uko bahora bamukunda ni umukenyura akoze kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashaka kugomba gukorera ku mibabaro canke ku myidogo y'abasirikare ngo ashike ku nyungu yifuza hama kandi n'umukenyuro haba muri politike no mu mutekano wiwe bwite nk'umukuru w'igihugu kubwiwe biratahuritse hagereranijwe n'akazi bakora n'abantu bakora akazi katoroshe n'abantu bakora akazi amasaha mirongo ibiri nane kuri mirongo ibiri nane n'abantu badafise umwanya w'akaruhuko benshi bita mu ndimi z'amahanga weekend bakora imirimo igihe cose kuko bararira igihugu ijoro bakacirirwa ijoro bakora mu gihe kitoroshe bakorera ahantu hatoroshe ibiro vyabo ushobora kubisanga biri mu kibira ushobora kubisanga biri mu kabande ushobora kubisanga biri mw'isoko kuri uyu wa mungu perezida ndayishimiye yari yashikirije ijambo abarundi yemeje ko igihugu aramutwaga ikenye asaba umwe wese kwikubita agashi kugira gitere imbere igihugu gikura mu by'ubutunzi iyo abenegihugu bose bavuye hasi bagakora bakaronka umwimbu ibyo si byo turinda kwigishwa kuko turabona ko uburundi bukiri inyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze turyana aho gukora iyi mvugo itandukanye cyane niyo umukuru w'igihugu yamaranye iminsi aho yaca mu ntara zitandukanye nk'igihe yari mucankuzo mu buseruko murumva ngo ubukene buratwishe ngo turapfuye n'inzara kuko ngo nta munyamushiha ngo aronka amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ku mwaka ngo arapfuye rero ariko murumva ico kijojo gahuze ngo w'icenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atarose amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicariye i Bujumbura uw'icenda juru ayo madolari arakoresha iki abantu kubera babaye ibigugu kubera iyo shetani iyo dayimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwandukize abandi benegihugu umuntu azoza akubwira ko uri umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazongera uti toka shetani umunsi mpuzamakungu w'abakozi ushize mu burundi mu gihe hari abakozi bagera ku majana ane na mirongo itatu na babiri ba leta batabukuye mu cibo imishahara yabo ubushikiranganji bw'abakozi bwavuze ko bwihenze busanga bwayipoperanirije kuri konti imwe naho ico gihugu kivurwamwo ubukene buvuze uruhwa uyu munsi abakozi baba ba leta n'abikorera utwabo bari bagororotse mu mishanana n'imyambaro myiza haba i burundi aho perezida evariste ndayishimiye n'abandi bategetsi bari baroye co kimwe no mu yandi makomine y'igihugu nk'uko amasanamu ijwi rya amerika ryabonye bigaragaza eroje burikaneza ijwi rya amerika Eloje Wirikaneza urakenuye muri rusange ndakongerere ko uno munsi w'abakozi ugeze mu gihe intambara iri muri Ukraine yagize ingaruka ku mugabane wa Afrika aho ibiciro vy'ivyangombwa vyaduze ariko umushahara uguma aho wari uri mu bihugu bitandukanye vy'uwo mugabane harimwo Uburundi n'u Rwanda mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na François Murangira yahoze atwara ishamwe mpuzamakungu ryitaho akazi baganira kuri iki kibazo Murangira ari Yaounde muri Cameroon yatanguye asigura umukozi icarico icyo kibazo ntabwo cyoroshye kugisubiza umukozi n'umwese ufite imirimo akora ashobora ari umukozi ukorera abandi ashobora ari umukozi wikorera ku giti cye umuntu wese ufite icyo akora icyo akora gusa ari ikinwa nyine wa mugani ari ibintu byiza ikinyarwanda navuga ngo imirimo yose ni myiza kereka gukora umurozi niwe ukora umurimo utari mwiza umukozi rero ni umuntu wese ufite icyo akora gishobora kumutunga gishobora gutunga umuryango we yaba akorera abandi cyangwa se yikorera ku giti cye mu rwego yaba ari mu rwo ari rwo rwose numva ni rusange mbese ni umuntu wese icyo akora gishobora kubeshaho kikabeshaho n'abandi uyu munsi w'abakozi bakunda no kuwitirira umunsi w'uburenganzira bw'abakozi habura iki kugira ngo uburenganzira bw'umukozi bwubahirizwe niba ari we nkingi y'amajyambere ngira ngo abantu bose barabizi neza ko uyu munsi w'abakozi nabo washyizweho kubera ko abantu abakoreraga abakozi bakoze mu kinyejana cya cumi n'icyenda niho byatangiye abakozi barwanya uburenganzira bwabo kugira ngo nyine babashe kubona umushahara uhagije bakora amasaha atari menshi cyane kuko icyo gihe bakoraga amasaha arenze cumi n'ane cumi n'atandatu none cyo kuruka ndetse hakorwaga imirimo myinshi y'abana n'ubwo ibikiriho byose abana barakoreshwaga mu nganda zicyaduka kuba abakozi bageze aho bikaba akaza bakajya imihanda bakigaragambya ndetse bakamenagura ibikoresho byabo kugira ngo bagire uburenganzira ibyo byabereye chicago imyaka umuntu yayireba kugira ngo uyu munsi abantu baha uburenganzira bw'umukozi yubahirizwa ibyo rero biracyariho n'ubu ngubu ntabwo byahindutse byarahindutse yego mu bice byinshi cyane by'isi ariko hari ahandi hantu usanga imikorere by'abantu bakoramo by'abantu bakoramo ari ari ari ubucakara henshi na henshi birakorwa kandi biragaragara mu binyamakuru bya voice of america n'ahandi hose bigaragara ko hari ahantu hagiye ibintu by'ubucakara bw'abakozi abantu bakora mu mirimo idasobanutse abantu bakoreshwa tuvuge birahari birahari ntabwo ni intambara ya buri gihe uyu munsi w'abakozi rero abantu bashobora kuba barawugira nk'umunsi wo kwishima ukwizihima ariko rero ntabwo mbona ukuntu abantu bishima kwishima wenda nka mirongo icyenda cyangwa mirongo inani ku ijana y'abantu badafite imirimo ibaha umushahara mbese uhagije utuma batunga umuryango wabo utuma bashobora kwivuza utuma babona aho barara utuma bashobora kohereza abana mu mashuri utuma utuma mbese bagira ibyangombwa by'ibanze bihagije mu karere k'ibiyaga bigari haravugwa ubukene mu rwanda mu burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri tanzania ndetse na za uganda abakozi barataka icyo kibazo cy'abakozi ba- batabona amafaranga y'umushahara ahagije kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo mukibona gute Eh, ku bwanjye eh, na- ikibazo kita- gihwanye gihuye nu- n'uburyo ibihugu bitera imbere eh, ekonomi yabyo ubukungu bwabyo eh, uburyo kandi nanone byose bishyizwe ku murongo Eh, ni ibibazo uvuze muri ako karere k'ibiyaga bigari cyangwa muri aka- mu karere k'uburasirazuba bwa afurika ariko kugira ngo ni henshi cyane muri afurika dushobora kubona ibyo bibazo ari muri a- mu burengerazuba bwayo abona ko byaha imyaka icumi mpagari umuryango mpuzamahanga wita ku murimo eh, ari muri afurika hose bityo ibibazo birahari gusa ntabwo eh, uburemere bwabyo ari bimwe hose ariko byose birahari muri rusange ni birebire cyane biraremereye cyane François Murangira wahoze uri umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo mu karere ka Afurika yo hagati ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika urakoze benisi
ijwi ry'amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu rwanda hahavugwa imiryango idahurumbira gushirwa mu mirwi y'ubudehe itajanye n'ubushobozi bwayo bavuganye n'ijwi ry'amerika basigura ko ibi bituma bahura n'ikibazo co kuronka impapuro zibashikiri- zibasahiriza mu kwivuza mugenzi wacu gloria tuyishime yadukurikiraniye ino nkuru hafi urugo ku rundi mu biturage mu rwanda intera ijya gusa ku nkurikizi z'icyemezo cya leta ku biciro by'ubudehe abanyarwanda babarizwamo abanyarwanda batangiye kugira imyaka yo hejuru ndetse n'abageze mu zabukuru nibo bafite impungenge ku bijyanye no kwivuza birumvikana n'imiryango yabo ntiba yorohewe umusaza mariko havuga imana w'imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko atuye mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'igihugu mu kiganiro kigufi yagiranye n'ijwi ry'amerika avaho kumushyira mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe byamugizeho ingaruka we n'umukecuru bashakanye kugeza ubu barwaye indwara zidakira havuga imana kubera ikibazo cy'ubukene yemeza ko bamye bakesha abihaye imana ubwisungane mu kwivuza magingo aya bwarahagaze ntibazi uko bazabyifatamo mituweli rero nyi- nyirirwa na- no kwa padiri nibo bajyaga bayindihira none ubu ngubu ntibakiyindihirira dore ingorane nagize cyane ni uko banshyize mu cyiciro cya gatatu kuva na- navuka nta kintu ntunze ni- n'ikintu nakinzunye bikankomerera kuri mituweli rero ubu sinzi uko bizagenda yewe ni ukuvuga ngo bankuye muri icyo cyiciro naba mfite amahirwe cyane byibura leta yakohereza akantu nanjye bakakampaho nk'abandi radiyo ijwi ry'amerika kandi yageze no mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda igamije kureba imiterere y'iki kibazo uyu mubyeyi duhimbye nyirambara ubukeye ni umupfakazi w'abana babiri nawe ari mu cyiciro cya kabiri kimusaba kwiyishyurira ubwisungane mu kwivuza mperuka mituweli ya yindi bayitangaga igihumbi niyo mperuka Urwari wowe mwaka ubwo ni muri bibiri hari na na gatanu none ubwo aho um- umugabo apfiriye aho umwana mpfishije umwana w'imyaka cumi n'indwi w'umukobwa wakagombye nawe ukundwana ngo dufatanye ubwo nawe se nibera nyabwirere ni uko kubera uko abahangayikishijwe n'amaramuko nyirambara ubukeye ibyo gushaka ubwisungane mu kwivuza sibyo biza imbere cyane na cyane ko yemera ko ariho asa n'utariho kuko kubera n'ubukene mbese ukavuga nti none ubu ngubu nabona ikintu gute nta bushobozi burya rero iyo niba udafite ikintu cyo guhinga nangwa ntugire n'akantu kakurengera ubundi unaryaga nabi kandi ukaba n'iyo aho kuryama hakanahaba habi nawe ku bireba bwana tadeyo mbonye intwari wo mu karere ka rutsiro mu burengerazuba bw'igihugu we atunzwe n'imirimo yo guca inshuro uko umwaka utashye asabwa kwishyurira ubwisungane mu kwivuza umuryango w'abantu bane nawe wa gatanu bihura n'amafaranga ibihumbi cumi na bitanu y'amanyarwanda kubera bamushyize mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe mbonye intwari akifuza ko habaho koroshya ikiguzi cy'ubwisungane mu kwivuza ubushobozi bwo nyine ni uguca inshuro nyine kwa gukorera cya gihumbi nyine kugira ngo uzayagwize nyine ugeze kuri cumi na bitanu ni ikibazo ariko wenda bayakatuye wenda wenda bagashyira nko kuri bibiri cyangwa igihumbi wenda yo yajya aboneka bitagoranye abaturage bose ijwi rya amerika ryaganiriye barahuriza kutagira amikoro yo kubasha kwiyishyura ubwisungane mu kwivuza barasaba ko ubutegetsi bwagira icyo bubafasha kuri iki kibazo cyane kita ku byiciro bari barashyizwemo bikabavutsa amwe mu mahirwe nk'inkunga zigenerwa abakene mu minsi yashize minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda yatangaje ko ibyiciro by'ubudehe bitazasubira ukundi jean claude musabyimana utegeka iyi minisiteri yabwiye abadepite ko gukuraho ibyiciro by'ubudehe bigamije gukumira ko hazongera kuvuka amacakubiri mu rwanda ni mu gihe ubundi leta y'u rwanda yabikurikizaga ivuga ko bigamije kuyifasha mu igenamigambi ku banyagihugu none niba bivuyeho ku baturage b'amikoro make babona ubwisungane mu kwivuza babanje gutega amaboko leta y'u rwanda bazabyifatamo bate twashatse kuvugana n'ubutegetsi bubishinzwe ngo butubwire icyo buteganyiriza aba baturage ntibyadukundira nk'uko ubutegetsi bubitangaza birumvikana ko nta kabuza igihe ibyiciro by'ubudehe byanamuka bivuyeho burundu hari abashobora kuziruhutsa kuko hari zimwe muri serivisi baburaga hashingiwe ku byiciro by'ubudehe nk'umuturage wo mu cyiciro cya mbere ufashwa na leta ntiyemererwa gutunga urupapuro rw'inzira ku bajya mu mahanga ruzwi nka pasiporo mu ndimi z'amahanga imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu rwanda rssb igaragaza ko ubwitabire bwo gutanga ubwisungane mu kwivuza buri hafi kuri mirongo inani ku ijana ku byari bisanzweho mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza aho mu cyiciro cya mbere bishyurirwaga na leta amafaranga ibihumbi bitatu kuri buri muntu mu bagize umuryango aho mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu bishyuriraga amafaranga ibihumbi bitatu naho mu cyiciro cya kane bishyuraga amafaranga ibihumbi birindwi gahunda y'ubwisungane mu kwivuza leta ishyiraho yasobanuraga ko igambiriye korohereza abamikoro make kubona ubuvuzi no kugabanya impfu zagaragaraga kubera kutabasha kwivuza gloria tuyishime ijwi rya amerika
gloria tuyishime urakoze muri repubulika ya demokarasi ya kongo ikiringo cyo gutanga amakarata y'itora caheze uno munsi ibikorwa nyamukuru vyagenze gute intambamyi zahabaye zari zahe jimmy shukurani bakomera ari goma adushikirize ibindi kuri no nkuru tariki cumi n'itandatu ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo ibikorwa byo gutanga amakarita y'itora byatangiye mu ntara zo mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo zirimo iya kivu ya ruguru kivu y'epfo manyema ndetse na ituri komisiyo y'amatora muri kongo seni yahise yerekeza abakozi bayo mu bice bitandukanye byo muri izi ntara zose uko ari enye mu rwego rwo gutangiza neza ibikorwa byo gutanga ayo makarita aya makarita niyo azafasha abanyekongo kwitabira amatora ateganijwe mu kwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka ni amatora y'umukuru w'igihugu abadepite bagize inteko nshinga amategeko ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'intara bityo hatorwe n'abayobozi b'intara n'ababungirije mu gihugu hose muri aya matora kandi hazatorwa abayobozi b'uturere za sheferi gurupema ndetse n'inzego z'ibanze zose muri kongo gutanga amakarita ku baturage bose bo mu burasirazuba bwa kongo byari biteganyijwe kurangira tariki cumi n'irindwi ukwezi kwa gatanu uyu mwaka gusa kubera ubwinshi bw'abari bagikeneye amakarita bakomeje kugenda biyongera hongerwaho iminsi cumi n'itanu gusa yarangiye tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka icyo gihe nabwo abaturage bose ntibabonye amakarita seni yongereye igihe inshuro ebyiri iya nyuma yarangiye ku itariki makumyabiri n'itanu ukwezi kwa kane uwo munsi nibwo itangazo ryasohotse rivuga ko igihe cyo gutanga amakarita mu burasirazuba kirangiye ku munsi ukurikiraho wa tariki makumyabiri n'irindwi mu mujyi wa goma abaturage bakomeje gutera hejuru bavuga ko nta makarita babonye aba bakomeje kwicara imbere y'ibiro bya seni hano mu mujyi wa goma no ku masantere atandukanye basaba ko gutanga amakarita byakomeza bamwe mu bavuganye n'ijwi ry'amerika barinubira ukuntu batabashije kubona amakarita y'itora hapa nilikuya tafuta karte lakini inakutana wanafunga uku ndeba nari naje gufata ikarita ariko nsanze bafunze ubwo rero sinzi ngo nzabona ikarita y'itora nte kuko batubwiye yuko iminsi yo gutanga amakarita yarangiye twakekaga yuko bari buze gutanga andi mahirwe ariko ntabwo byashobotse kimwe mu bintu byanteye kutabona ikarita ni uko buri gihe nageraga ku masantere bakambwira bati nizana amafaranga nyine ibintu bijyananye na ruswa abandi bakambwira bati nishaka umuntu w'umuyobozi uzwi nibwo nzabona ikarita ubwo rero ngewe abo bantu bose ntabwo nari mfite yewe n'amafaranga ntayo nari mfite niyo mpamvu bigeze ubu ngubu nta karita ngira
Clement Imani ni umugabo w'imyaka mirongo itanu n'itatu twamusanze kuri santere ya Mikeno yari irimo kwakira abaturiye karitiye ya Ndosho na Keshero muri komine ya Karisimbi hano mu mujyi wa Goma nawe avuga ko ikibazo nyamukuru cyamuteye kutabona ikarita ari uko nta mafaranga yo gutanga yari afite
nageze ahangaha mu gitondo nje gufata ikarita ariko ntabwo byashobotse nanjye urabona nyine bambwiye yuko
muradutunga akanya ntikari ku ruhande rwacu ino nkuru ya jimmy shukurane ntimushoboye kwikira yose ngo ihere ariko turayibemereye mu makuru yacu yo mu gitondo mwakoze kudutega abiri na lidiane nahazoye na riko ndabashikiriza amakuru y'uno mugoroba ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabifuriza kururanirwa mu byo muri mwo byose muhinga bw'ivyuma nshimiye nadia taha hamwe na ingenieur kila badufashije kugira ngo amajwi abashikiraho muri mugire ijoro ryiza mu banyu no mu